Funky beats. I'm a hustler, dey walk at the premium, share hustler, get to pay the I'm about work for the dono, they don't make you hustle, you know, say now one day. Oh. One transaction, pay the Eje ko mi pe o, oh. no de ko yan mi kere o. Me got no time for play play. tell why you because people mad dem go do you bad dem go kill your vibe you go shout tell why you. some people dey wey be say dem no dey send at all send at all some people dey wey be say dem no dey care at all má lọ wojú ṣe wọn ọmọ orórìn máa lọ fọ ìwọ ṣáàtì kálátán kálátán kálátán kálátán. call out. Shall you be friend or foe? Shall you be real friend or fake friend? Tell me which one you belong to. Ilé ayé fún gba díẹ̀ ní o, ọmọ aráyé ṣeré o. Àmì ọ̀ṣunlá Adéwọ̀ká dé pé mi ò ṣeré ọ̀ṣunlá gẹ̀tì péde o. Ọmọ bá wà for the dono dey tell me kí ọ̀ṣun you know say na one day o. One transaction pé. Because people mad, oh. Them go do you bad, oh. Them go kill your Bible, oh. You go shout and you.